hello my lovely people welcome back to my channel i greet you according to your time and the time you are seeing this video we are still on the gist from the palace of Oni of Ife oh my people oh information reaching us right now is that uh, Olore Ronke have started looking for who to blame oh she have started pointing accusing fingers on her fellow Oloris oh my people sometimes i wonder if this uh, ronke is normal because e get some things wey wey be say if she dey do i go dey reason am say you sure say this woman dey normal abi all dis juju wey dey wey dem dey do don enter im brain come dey uh, change everything for im brain because the way uh, she have been acting ever since this uh, pregnancy rumor and all of that started eh i come dey think say maybe something don reset im memory na im make am dey act like a person wey don dey lose am small small so una know say eh, as the king is about to bring queen naomi back you know almost at the point of eh, achieving dat eh, he insisted this time around that the oloris must leave the palace so maybe in a bid for ronke to get di attention of the king she have tried everything and it did not work i'm sure she must have tried her juju too That one no come work Now she come up with this pregnancy The pregnancy wey be say everybody dey blast am dey lash out to her telling her that you are old oh you are old cargo you cannot get pregnant at this time after you already have children why are you bothering yourself over pregnancy issue uh, someone like uh, Toby uh, have been claiming that she's pregnant too although that one is reasonable than this uh, Ronke in as much as some people say waiting God cannot do does not exist okay Oh dem come talk say ronke get pregnant before you know it oh, ronke come dey claim say na male child na na she carry That one no come do am she come dey claim say the king go uh, uh, send them go abroad no be say only go di king go send them. Oh, that she he will go with her you know, that the baby needs him around, you know, that kind of drama. <laughs> These people, eh, their drama not the end. You e know the end, though. You e know the end. And I know so all this the what did they do now just to get the king's attention. Anyway, what do you expect? What do you expect? Person will marry one person. Sometimes self attention they become problem. Not to talk of a person where they marry six, I be seven. And she know he know they get time for all of them so my people, ronke don't try don't try don't try don't try anything. Where she go do make she they eh, get eh, attention of the king That one no work Now she come up with this pregnancy and eh, the king go go abroad with them, stay for nine months and all of that. we know say all one na talk because you e no fit happen The king cannot leave everything where he they do for his people and follow ronke old mama o go they go abroad go stay so as that one come no work na eh, eh, people started rumouring say na fake pregnancy o oh, this and that. o oh. okay get the time wey be say tobi come out come dey tell us say na ivf she wan go try na eh, she come dey spread the news say she get pregnant and all of that. so people were like so even if she wants to do uh, eh, ivf why not wait until the thing mature before she go come out dey make the noise and all of that. so my people o oh, na so we come hear am and the next thing we hear be say uh, she come confess say she no get pregnant the next thing wey we hear be say she come dey talk say she get miscarriage so we don know which one to believe again whether she get pregnant to come miscarriage am abi she no get pregnant at all come dey fake am we no know my people <tsk> see like i tell you these people, eh their drama no dey end so recently o oh, wetin we dey hear now say she don dey accuse the oloris wey dey palace say na dem comot im pikin for im belle no be small tin o no be small tin o Runke don mess himself up oh. as old as this woman be she know they think the kind shame where this whole saga go bring to Ram. she know they uh, eh, think about uh, her reputations or she's thinking about how to get the king's attention uh, in, in maybe in crooked ways this is so bad oh! it's so bad so my people o na im dey talk say ronke don come up with the with accusation come dey accuse everyone wey dey palace say na dem comot im pikin but this draw my at ten tion to what they said uh, toby told said some time ago uh, toby philip came out to say that uh, Ronke cannot be pregnant, that she too have tried this uh, IVF for like three times, but at the point where the thing won't come stay, she come dey get physical and spiritual attack uh, na there then uh, eh, they say uh, eh, toby said that the kind of uh, attack wey dem dey give themselves for this palace no be here say the reason why they no dey get pre or their pregnancy no dey stay be say uh, if the thing come wan come enter say their fellow oloris go attack them physically and spiritually my people <laughs> hey, maybe they, they don attack uh, ronke her own oh, don come out o as usual now or maybe e fit no be true o she just dey find who to blame or put push her shame to because they said the king's father told her that she's a, a disappointment with all these dramas that she is putting up and all of that and I was like what are they expecting have no, uh, eh, eh, didn't they hear the revelation that said that none of them is going to conceive until they until Queen Naomi prays for them and they are just doing all this drama pregnancy drama every now and then anyways now then, sabi but my own we say uh, make dem dey give themselves bars, goes, goes bars. the next thing wey we go here, we say one of them don't kpai that person go come out. uh -huh. before all of them go come out one by one you una still remember the uh, prophecy wey talk say all of them go evaporate one day and only one woman I go be the last woman standing and i, I know say na when naomi na she go be the last woman standing okay for this attack then try am na shebi una know say wen eh, dr elizabeth enters the palace they attack her physically spiritually They started with eh, pressing sleep paralysis wey she sleeping she will be hypnotized and she cannot even talk or do anything So when that one come finish, they come start with a charm. There was a time they said they, they placed a charm for her. She marched on that charm and the thing was hurting her and all of that. That was when uh, they said the king consulted an Ifa priest from a different place, a strong Ifa priest, who revealed that it was a charm and it was from the, the charm uh, came from one of them in the palace. Uh, and that was why it is hurting her that much and after doing one or two uh, she regained her health and all of that so this uh, uh, spiritual attack you e know, start today no be today They don't start for that palace so shebi she know say something like that dey wetin she for do if she's pregnant for real is to shut up her mouth and nurture it until it is it matured uh -huh. then we can see the result but because they know say all of them na fake life na then they live all those pregnancies uh, this na fake fake and i make them the uh, uh, con the dey talk am even when when nothing dey so my people o oh, hmm, na so we hear am o oh. whether they attack am true true na she know if they no attack am na she know but what we are hearing now is that she is accusing them that they are the reason for her miscarriage anyways na so we hear am don't forget that they are all alleged information mm -hmm. because una no say me i no live for palace i don't live in the ile ife palace always bear that in mind we share alleged information in this channel. We don't share for stand information here. But if there's anyone that is for stand, I will let you know. Okay? Thanks for watching. Please give this video a thumbs up, share it, and subscribe to my channel if you're yet to subscribe. And say your opinion on the comment section. Please be kind with your comments, okay? Bye for now. Love you guys.